iyi mwumva na radiyo ijwi ry'amerika hiravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika murayumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu naho ni mu rwanda i karongi mu burundi ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri uganda mutwumvira kuri voice of umuhabura ni kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro tubibutse ko mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu muri uyu mwanya hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi ku buhanga bw'ibyuma abarimo kumfasha muri iki kiganiro ni cornelius afatanije na nadia taha ari bwakire telefone zanyu mu kanya ni ikiganiro rero murisanga ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze kandi mwese kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika uyu mwanya murasangira n'abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika amakuru y'iwanyu amakuru iki rero aho iwanyu ni iki mwishimiye aho muri ni iki kibahangayikishije ni izihe mbogamizi murimo guhura nazo ibisubizo mwabiboneye mbese muri rusange ubuzima bwifashe gute aho muri uyu mwanya rero ni uwanyu muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara ikaze mwese kandi mwakoze cyane mwe mwamaze kuduha nomero zanyu kuri facebook abandi namwe mwifuza ijambo mwifuza kugira uruhare muri iki kiganiro muduhe izanyu hanyuma tuze kubahamagara muri aka kanya rero mu gihe dutegereje guhamagara umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika ngo tumuhe ijambo nimwe mwumva indirimbo listen to the radio ya don williams
I guess as a lover, I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. But you'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby. Don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain to you. But you'll realize if you close your eyes, the feelings my words can't show. They're playing on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. the words I'd say the songs they play. That's how I really feel. So listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby. Don't go. They sing it on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby. Don't go. They sing it on the radio.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nk'uko nabindi mbibabwiye dutangira ikiganiro ni umwanya wanyu wo gusangira n'abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika amakuru y'iwanyu ku murongo wa telefone dufite siriro muvunyi wiriwe neza
muraba neza yego yego ibwira abatwumva uherereye kukuvuga mu izina kubera ya mpamvu oya oya oya na- nako- narabikwemereye nta kibazo nuko mumeze mute turaho turaho mwebwe se aho ngaho Eh, yewe natwe turaho tumeze neza ariko akazuba turi nako pe Mm.
kandi kayonza Mhm.
izuba izuba riracyaye bigarikaye kandi ubundi muri aya masaha muri uku kwa cyenda twabaga du- dutangiye gushyira imbuto mu butaka nubwo bamwe nyine batangiye kuyishyiramo kugira ngo imvura izayisanemo ariko urabona nta kigenda izuba riracanye Mhm. twe ni rikeya ntabwo ri- ha- hagiye gutangira gukonja ariko hame- haracyameze neza
mwebwe imvura ira- eh, aho i washington imvura iragwa oya nta mvura igwa hame- hameze neza nta bu- hari akazuba ubu turacyafite ubushyuhe bumeze neza ntabwo hakabije kandi ntihanakonje ubu turacyishimiye ubu bushyuhe Im- imyaka rero mwayishyize mu murima ubu ngubu
ngo nguki ndavuze ngo mwa- bamwe mwara- mwamaze gutera imyaka kugira ngo imvura izayisange mu butaka
Eh, bashyize imbuto mu butaka barangije bamwe ba- barimo baratera abandi barangije gutera Mm, Eh, kuko ubundi tuba twe tumenyereye yuko wenda nko muri uku kwa cyenda imvura igwa cyane ko yanagiye kare yagiye mbere rwose ibyinshi twayitangiye kare ko mu mpera z'ukwa kane cyangwa se mu ntangiriro z'ukwa gatanu Mm.
urumva rero hashi- hari hashize igihe twibwiraga yuko wenda imvura izatangira kugwa nko mu kwa munani ariko urabona a- amatariki akomeje kugenda nyine nta mvura ariko ibice bimwe na bimwe nyine bari kubasha kubibonaho mhm.
ni wenda muri kigali no mu na- mu- iragwa ahantu hamwe hamwe kuko uraganira n'umuntu akakubwira ngo muri aka gace imvura yaguye wa- Mm.
watekereza ko aho uri intwari iraha kumva nyine ni ibintu bi- bi- bidasobanutse ariko nta kundi byose bigengwa n'imana yego hanyuma ni ibiki murimo guhinga Eh, ubu ariko- ngubu se ni iyihe myaka mwateye muri kino Ibiki?
gihe Mu- murimo gutera iyihe myaka muri kino gihe Eh, muri kino gihe du- du- inaha tubiba amasaka Mhm.
ibigori gutera imyumbati gu- n'ibishyimbo Eh, ni ibyo bihingwa kenshi biba biri inaha nyine Mm, biba biba byiganje nyine muri kino gihe du- duhinga mm. umusaruro uheruka se wowe wari wagenze neza
ngo ngiki ndavuze nti umusaruro w'ubushize wari wo wari umeze neza cyangwa hari ibibazo by'inzara telefone ntabwo na- telefone ntabwo iri guko- iri gukora neza ntabwo ndi kumva iri gucikagurika yewe nge ndimo kukumva rero navugaga nti ntabwo ndi kumva keretse ni mu ngara ku murongo ntabwo Reka- kuri muri telefone ndi kubumva reka- reka bakugarure Kwihangana.
reka bakugarure ku murongo ngiye kuba mvugana na habimana habimana uranyumva
Eh, ndakumva neza cyane yego yego uraho urahagana hehe
Eh, ngewe ubundi mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo mu murenge wa kinyinya aho bita mu gasharu Mhm. hari makuru ki rero aho ngaho mu gasharu
Hmm?
mu gasharu hari makuru ki
Eh, mu gasharu mu gasharu ndabona ari akazuba kiriwe mu Mm, gasharu rwose hameze neza nta kibazo mm, kandi n'amakuru yaho ni meza nta kibazo ni meza Ye, ni iki mwishimiye se aho ngaho mufite mu- murusha abandi ra hari kwa kundi mu kinyarwanda bakubaza ngo muraturusha iki
icya mbere ni umutekano wa daboro Mhm, kuko iyo umutekano hari n'ibintu byose ubwo biba bihari mhm,
icya kabiri ndabona abantu aho bari hose barishimye kandi baranezerewe bigaragara ko bafite amafaranga amafaranga arahari mwebwe
ndabona rwose bishimye bashobora kuba bafite amafaranga ariko byanze bikunze baraya- barayafite kuko nta- ntawicariye aho ntawicariye aho ndabona buri wese afite icyo a- icyo acigatiye Eh, mwese mura- mura- murakora ibikorwa by'ubucuruzi se aho ngaho
Eh, turakora ibikorwa by'ubucuruzi Mhm. ifaranga iyo Eh.
ryabonetse a- abantu baba- baba bishimye ku mugani wawe
Oya, ntabwo baba kutishima cyane cyane ko hano hari imirimo bamwe baba bavuye ku kubera ko hano hegereye ahantu babumbira amatafari baba bavuye kubumba amatafari byanze bikunze n'abayaterura abayapakira mu modoka baba babonye amafaranga Mm, nari ngiye kukubaza imirimo ikorwa aho ngaho iyo ari yo none uwo wo kubumba no ku- guterura no gupakira ne- ni umwe mu bihakorerwa ibindi ni bike
Eh, cyane cyane iyo mirimo niyo ihakorerwa y'amaboko ariko naho baranahinga baranahinga usibye ko mbona bamwe bari no gusekera Mm, abantu bahinga bafite udusambu bahinga bari no gusekera mm. ndumva iwanyu aho ngaho bimeze neza
ibintu rwose nta n'umutekano nta mahoro nuko nuko niba hari hari ikindi wifuza gusangiza abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo nanone twongere tugarure Ndabona- sirira
Eh, nta kindi kidasanzwe gusa numvaga nishimiye kuvugira ku ijwi rya amerika yese witwa habimana nd'ubundi aho abantu bakumenye inshuti zawe Nitwa- nitwa habimana jean marie vianney bakunda kwita bakame ariko iwacu ni kirehe Mm, ni uko nkorera inaha i kigali mm. hanyuma se kuki bakwise Eh, iwacu bakame ni Kirehe mu- iwacu ni kirehe mu murenge wa gahara Mm. suhuza bene wanyu b'iki- ba- ba- bo mu- mu mu murenge wa gahara rero
Eh, suhuza bene wanyu bo mu murenge wa gahara barimo kukumva muri uyu mwanya
eh, reka tuze mushiki wanjye bita clementina mu- mukanda yambaje nkasuhuza na na nyirandiyihoreye joseline nkasuhuza n'umusaza bita bucengu nkasuhuza n'abantu bose ndetse bari hariya mu mu- mu ka- mu mudugudu wa gasaka no ku kabeza n'ahantu bita mu gasasa nkasuhuza gitifu wa muhanga bita hakizimana jean bosco Mm. twizere ko babyumvise kandi bazajya nabo bumva radiyo ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane oya nta- nta- nta- nta kuntu baba batari kubyumva kuko bakurikira ijwi rya amerika cyane Mm. harya ngo kubera icyo bakwise bakame
Eh, iryo zina iryo zina n'uwo mvuze bucengo wariyise Mm.
aho byaturutse kera nkiri umwana papa gihari atarapfa Mm.
hari ukuntu bazaga kunywera mu rugo inzoga noneho nkiri umwana mfite nk'imyaka itatu ine Mm.
antuma igishira cyo kunywa itabi noneho njya mu gutwi ndamwongorera ndavuga ati nanjye uransomya ahita avuga ngo wa mwana uri bakame none ryarampamerera nankujije mfite imyaka hafi mirongo ine nuko nuko izina ntirikujije nibyo ariko yaraguhaye se cyangwa yarakwimye Eh?
icyo gihe yaraguhaye yagusomejeho
ntabwo ndi kukumva neza biracitse aho aho imirongo yacu si imeze nabira
Eh?
ndabibaza ko ashobora kuba ari imirongo yacu hari kuko twe turabumva neza
rezo zanze rezo zanze yewe yewe sawa rero reka tukureke reka ndebe ko noneho siriro we atwumva muri uyu mwanya siriro ngo wagarutse Ah. Eh?
Ye, reka reka tukureke jean marie reka tu- ubu urakoze cyane reka tuganire na siriro siriro uranyumva
Na- nagarutse ndi kubumva Mm, ariko ikibazo wari ufite rero numvise na habimana nawe yavuze ko agif- agifite ngo ntabwo arimo kutwumva kandi twe turabumva neza cyane
ubundi hari uburyo mujya muduhamagaramo bunyuranye n'ubu ngubu nyine iyo bidakunda gucika Mm, nda- ubwo res- reka ndavugana mu kanya na nadia twumve icyo dushobora gukora kindi nuko hari amakuru wifuzaga gusangira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika
ngiye kuvuga yuko nyine muri kino gihe guhera kuwa mbere nyine guhera kuwa mbere nyine twatangiye nyine amashuri abana bari kujya ku mashuri urabona yuko imitwe y'ababyeyi iba yashyushye bashaka ibikoresho ibyangombwa nkenerwa nyine by'abana ariko iyo urebye ubona no ku isoko ko n'ibikoresho nyine birahenze byahagazeho cyane
ese ubwo ntabwo umuntu yajya abigura nka mbere bishoboka ko biba bihenze cyane yenda kuko ari mu gihe cy'amashuri nyine agiye gutangira uwajya abigura mbere ntabwo byamufasha agatanga nka makeya
yego birashoboka ariko uravuga uti wenda niba abana bafunze uravuga uti abana bazafungura niba bafunze na mu kwa karindwi baravuga ngo mu kwa cyenda ni kera ayo mafaranga aguze n'ibyo bikoresho nakabaye ndi kuyakoresha ibindi bintu byunguka cyangwa se hari n'abashobora kuba babikora ariko ntabwo aba ari benshi ariko uko biri kose ntabwo igihe ihenda ry'ibikoresho abanyeshuri igihe bafunguye ntabwo bishobora kuba byabura
baba babonye hari ubusabe tugeze kubasaba harya mbwira byari iki
nabwira bagenzi bawe ariko ba diyane babwira ni kiriya kiganiro kijyanye n'ubushita bw'inkende kuko bagikora mu kirundi gusa batumira abarundi mu nyandaniro nta munyarwanda bashaka kuba batumira kugira ngo tubyumveho no mu kinyarwanda kuko buriya ikirundi kijya guhura n'ikinyarwanda ariko harimo itandukaniro rinini hari ibyo bavuga ntumenye ibyo ari byo rwose nyine ukagendera mu kigare ariko utari kumva ibyo ari byo kuba nta kuntu mwazagutumira nk'uyu munsi nko ku wa gatatu aba ari ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima nyine nta kuntu mwazagutumira n'umunyarwanda akaza bakazaza bakatubwira uko bimeze mu rwanda uko byifashe turimo kubigerageza ni naboneka tuzamuzana abaganirire rwose ndumva icyo gitekerezo mwarabisabye turacyashakisha umuntu wabaganirira
byari bikwiye kandi n'uyu mwanya mwaduhaye nawo turawubashimira cyane
nawo mwarawifuje uko bizajya bidushobokera tuba
mujye muduha kuko ntabwo ariko abantu bose babasha kuba bamenya gutanga ibitekerezo wenda nko kuri topike runaka mwazanye ariko iyo mwatanze umurongo nk'uku nguku uwo ari we wese ashobora kuba yatanga nimero kugira ngo nawe abashe kuba yagira icyo yavuga mu buzima busanzwe ariko buriya kugira gutanga ibitekerezo kuko wenda nk'uko mutumirwa byo bijya bigorana kuko hari n'igihe ujya kuvuga barushyiramo ku murongo ukajya kuvuga ikintu nk'umuntu bakwakiriye imbere ye nyine icyo kintu arakivuga akigarukaho ugasanga nabyo ntibyaba bigaragara byaba ari byo nyine
birumvikana numvise mugenzi wanjye mwari mumuhaye abantu mumuhaye akanya ko gusuhuza nawe urifuza gusuhuza se Nta ariko kibazo.
ni njye nsuhuza muri rusange ntabwo najya kurondora abantu nta kibazo nta kibazo rwose iyo nsuhuje
Eh, eh, Oyi.
ndasuhuza nadia ataha umunyarwanda akazi akaba ari umurundi kazi kuko a- arimo aramenya ikinyarwanda Eh, suhuza na ndasuhuza Cornelius cyane.
bari kumwe rero ari kumwe na Cornelius nawe Ntabwo- musuhuza ntabwo ntabwo- ntabwo ndamwumva we nta- we ari inyuma y'ibyuma niwe urimo ku- ku- gukora ku buryo amajwi abageraho naho Nadia arimo arabahamagara
Eh, hanyuma Ari- muza- muzagerageze uburyo iki kiganiro kijye- kizajya kiba live byibura Mm.
nigeze kukubona wowe ukuntu uri umubyeyi mwiza n'abandi nagiye mbabona ariko mujye mugerageza uburyo ki mwazagishyira mwazajya cya- cyazajya gikomeza gutambuka live kuri facebook Mm. wambonye he kuko hari hari igihe nigeze kubikoraho na- Tu- tu- twari turimo turabiteganya ni uko tutazi igihe bizabera wambonye hehe
ari umutumirwa mwigeze gutumira rwose araza ari live nyine tubona ni byiza Mm.
namwe mubye mwumva aba ariko muzagakomeze nyine akaba ari sawa nyine ku buryo bwiba bugaragara tubumva tunababona byaba ari sawa Eh.
hanyuma ndatashya abantu bose baba bari kumva radiyo ijwi rya amerika aho baherereye hose mu mpande zose zi- mu mpande nke z'igihugu n'umujyi wa kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu bose ndabatahije ababa banzi cyane cyane hanyuma nkatashya abantu bose batambuka kuri izo mikoro eh, barimo fideli niyo ngabo bose bose Mm.
Eh, ndabatahisha abanyamakuru bose ne- na- na- na Etienne karekezi uyoboye uyobora iki kiganiro ni uruyobora iki Murakoze iki cyane.
gisata ku mugani w'abarundi serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda yego Eh, nibyo.
umva rero nadi yarambwiye Eh, ngo mugire rero umunsi mwiza buretse kugenda Wiki?
buretse kugenda Na- nadia nadia ngo aragusuhuza cyane ngo aragu, aragukunda cyane hanyuma ngo agiye no kugushyiriraho ngo akaririmba ngo akarakagutuye
Wiki?
ngo agiye kugushyiriraho n'akaririmbo ngo ngo agutuye
njya abona kumubwira ibintu byo mu kinyarwanda bikamuyobera We.
ahita amubwira uko bivugwa Eh, Eh, ntago ntago- ntago ikinyarwanda ni uku- ni ukugerageza a- akakivuga kugira ngo ngo ngo indirimbo agiye kuguha ngo yitwa love me jajya ngo yego
Eh, naho ubundi na- murakoze cyane naho ubundi ubwo najya nkurangire nushaka no gukurikira ibindi biganiro by'ijwi rya amerika hari ubufatanye dufitanye na na flash tv mu rwanda naho tubagezaho ikiganiro cy'ubuzima ubwo nuyijya- nuyijyaho ubwo uz- uzagira uzambonamo naho
yego yego narakubonye Uri cyitwa umumama bu- mwiza bungabunga cyane.
ubuzima abantu baba bagira ngo nta wirabura uhaba umva rero ariko sirire nawe uri umunyarwenya koko
murakoze reka ndeke n'abandi babona umurongo yego urakoze cyane kandi ugire ibihe byiza Yego, yego.
Ye- ugire umunsi mwiza natwe tugire umugoroba mwiza yego ubwo iyo ndirimbo uyitega amatwi rero mu kanya ngiye kubanza kwakira undi uri ku murongo Um, ngo ni ben Rwose ndi- yego urakoze ngo ni benevensi ku murongo wa telefone turi kumwe nande
Alo, alo.
alo mbwira izina ryawe nadia yambwiye niba ari benevensi um, uratwihanganira
Yes, nitwa Bienvenue Kirinda, ndi Karongi ka Kirinda hano i Karongi.
Eh, ni bienvenue Abo ndiri Yes, Bienvenue. Kuri paji ya Facebook ni nitwa Bienvenue Banange ariko ubundi Mhm.
abenshi bazi nka Bienvenue Kirinda.
yego Ya- yabisomye nabi ambwira ngo benevensi nuko um- uratwihanganira Aba- aba- a- Aba yagerageje, aba yagerageje.
cyane cyane Eh, Aba yagerageje. Ariko bizagenda biza, bizagenda biza.
n'ubundi biraza asigaye abikivuga da Mm.
Eh, reka mbashimire rero nk'ijwi rya amerika muba mwaduhaye umwanya wo kwisanzura tugatanga ibitekerezo Mm.
iyi iyi ni radiyo ya mbere rwose twisanzuraho tugatanga ibitekerezo kandi ibitekerezo dusanze cyangwa ikibazo dusanze birakemuka rwose bikajya mu buryo Mm.
hano rero ika- ikarongi ikirinda tumeze neza dore ko mwanaduhaye n'umurongo twumviraho rwose mbere twari twarabaye twariswe n'agahinda ariko ubu ngubu noneho ubu turakeye ku mutima nuko nuko kuri kino eh, kuri kino gihe rero ubu ngubu twebwe icyo tuba turi gukora tuba Mm.
turi kongera gusubira mu murima tubura kubera ko ubu ngubu ni naho twi- twinjiye mu gihe cy'itera Mm.
eh, cyo gutera imyaka Yego.
ariko ikibazo kiba gihari ni iki ngiki kandi kiba kiri ahantu henshi Mm. ni ikihe mu by'ukuri urabona ari amakampani atanga ifumbire mvaruganda Mm.
mu mudugudu tuba dufite abajyanama babidushishikariza natwe abaturage tuka- tukabyitabira Mm.
ariko twamara kubyitabira tukiyandikisha raporo zikagenda Mm.
yamara kugenda zatubura cyangwa nkunganire nk'uko babidushishikariza ugasanga ifundi bitinze kutugeraho Mhm.
noneho iyo iti- iyo itinze kutugeraho twebwe nk'abaturage urumva igihe cy'itera kiba kiri kudusiga Mhm.
uko umunsi ugenda biba biri kudusiga icyo Yego.
gihe haba- biba byagenze bite ko baba babwiye abajyanama b'umudugudu ngo babidushishikarize tuka- tukiyandikisha mbere igihe cy'itera cyagera ifumbire tukayitegereza tukayibikazinica gihe n'ubundi igihe cy'itera turi kurangira ugasanga twebwe abaturage ni hahandi tuvuye mu gihombo ni hahandi mu by'ukuri kandi nta kintu tutakoze twebwe rero mwazatubariza nkatubura cyangwa nkunganire bikareba ukuntu nyine ifumbire yazajya itugeraho mbere tugatera mbere ibyo bibazo byose byo kugira umusaruro mukeya ngire ngo byagabanuka
niho ura- ushubije ikibazo ninjye kukubaza ninjye kubaza nti mwiyandikisha hakiri kare ku buryo bituma ab- ab- ba- abo bantu baba bafite ilisite y'abantu bakeneye ifumbire ku gihe ku buryo nabo bayishaka kare cyangwa mu- mu- hari aho bi- bi- bizarira ariko ndumva wambwiye ko baba mwa- mwiyandikishije kare Um, ni ubu ni ubu ngubu bibabayeho cyangwa ni ikibazo ki- ki- kigenda kigaruka mu gihe cy'ihinga
ni ikibazo kigenda kigaruka wenda hari igihe bashobora kubisezo kubikora wenda nko muri sezo A, ariko bene bayikora ariko ugasanga ne- n'ikindi gihembwe biragarutse icyo gihe rero mwazatubariza tuku- tukumva aho biba biri gucira kuko iyo igihe cy'i- cy'itera cyangwa se ugasanga ibiciro bimwe ni bibi ugasanga nka hano wenda niba uhazi nka hano wenda wenda nk'imuhanga dapu wenda iri kugura magana arindwi kiro ariko wajya nko ku kibuye ugasanga iri kugura nka magana atandatu cyangwa ane n'itanu Mm.
kandi aba ari kampani icyo gihe biba byagenze bite
Uh, sinzi ubwo wenda mushobora Uretse na- naza- ubwo na- ndibaza ko n'aba- aba- ababishinzwe cyangwa se n'abo ba- batanga ayo mafumbire cyangwa n'abakora amalisite niba hari abarimo kutwumva uwaba afite igisubizo ya- yatuhamagara tukamuha ijambo nawe akatubwira Ah, naho ubundi ndibaza ko bishobora no kuba biterwa n'ahantu nyine niba ah, hari taransiporo kuva ah, ku- ahantu runaka ugezayo ifumbire cyangwa ibindi muba mukeneye bishobora kuba ibiciro bishobora guhinduka simbizi ariko uwaba uwaba afite igisubizo yatubwira
yakubwira rwose tukareba ko iki kibazo cyakemuka kuko urumva ni ikibazo kigenda ki- ki- ki- gifata indi ntera kandi umu- umuturage aba yiteguye yateguye umurima kare ikiba gitegereje ni ifumbire n'imbuto kugira ngo dutere kandi muri kino gihe ibintu byo guhinga bya kinyarwanda urabona kera wawezaga n'ibigori ukagenda ukacyumya ah, icyo wumeje ukaba ari cyo ugira imbuto ariko ubu ngubu harajeho iriya NPK cyangwa se dapu cyangwa ire n'ubundi ute uramutse uteye ntayagiyemo nta kintu ushobora gu- gu- gukuramo rwose hanyuma uri i karongi ahagana he aho uvuga karongi ufite ikibazo iturinda mu muren- mu murenge wa murambi Mhm. Okay.
Mu- mu- mu murenge wa murambi mu kagari ka nkoto akagari ni iki
akagari ka nkoto Inkoto, okay Yeah. So, ubwo twizere ko muzabona igisubizo nihagira n'u- aba- abifuza kubaganiriza ubwo baza- bazabageraho hanyuma muvugane kuri ibyo bibazo mu- mufite reka ngushimire cyane rero byemveni murakoze murakoze cyane Yeah. Uh, ku murongo wa telefone ndumva dufite na fise urahari yego mwiriwe neza wiriwe wiriwe Ndahari.
Eh, urahagana he
Eh, mbo ndi mu rugo ni igicumbi mu karere ka gicumbi umurenge wa byumba uri byumba ahagana he
mu karere ka gicumbi umurenge wa Mm, okay nuko aho gicumbi hari makuru kirera
Eh, yo ntago uyu munsi ndiyo Mm, ariko amakuru yari ahariho nta kibazo cyari gihari turashima imana akavura karaguye mm, Eh, abahinzi twatangiye guhinga tu- turimo turahinga tugiye gushyira imbuto mu mu butaka mm. mwese hari akavura murimo kubona ko hari abavugaga Nta bintu bidasanzwe biri.
Eh, hari abavuga ko batangiye gushyira mu butaka ariko nta mvura
Ah, twebwe imvura irahari Mm.
ubundi iri kugwa gake gake ikagwa rwose uko bisanzwe Mhm.
iri kugwa iri kugwa nta kibazo iri kugwa rwose uko iri kugwa nta kibazo nuko ni byiza ubwo muhinga byinshi rero kandi muzeze ku buryo mwasagurira n'abandi ah, aho imvura itarimo kugera
Eh, tuza tuzahinga imana n'ishyiramo umugisha tuzasagura nta kibazo duhe dusagurire n'amasoko nta kibazo imigisha izaboneka kandi izaboneka ari myinshi n'igiti izaboneka yego yego nta nta ndima hamwe n'imana birakunda byose nta kidashoboka
rero ndabakunda cyane nkunda ikiganiro muri isanga ndetse mu by'umwihariko nkunda ijwi rya amerika cyane ariko hari akantu nashaka kugira ngo mbasabe urabona kiriya kiganiro agasaro kaburaga ndashaka kugira ngo mumfashe natwe dufite umuntu tuduherukana muri mbere ya mirongo icyenda na kane ariko nabuze uko nabandikira ngo nabuze uko mwamfasha nabona uko mwamfasha byibura na mudufashe gushakisha ni marume wanjye nta nubwo njye nanamuzi ariko umukecuru ajya yicara akavuga ko umwana we nawe yabuze mbere ya mirongo icyenda na kane twashaka kugira ngo nashatse uburyo nahuza umukecuru nawe ngo arebe uko byibura yahura n'agasaro kaburaga kiwe byibura sinzi ko mwadufasha kugira ngo akazavugana na uriya mugabo ugikora noneho bakareba uko bashaka ako gasaro byibura imana idufashije hari igihe nawe yaboneka birashoboka afite umukecuru afite telefone
umukecuru nta telefone afite ubwo ubwo noneho yakunyuraho noneho ni ugukoresha yanyuraho yakoresha iyanjye
uretse ko ushobora no kwandika ushobora no kutwandikira hanyuma ugatanga amazina ye nabyo bishobora kuba byakoroshya akazi cyangwa se bikagabanya n'igihe ukandika ukavuga uwo ushakisha n'amakuru umufiteho wenda niba mwibuka aho yaburiye aho avuka ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo utanga amakuru yatuma na na veniste ashakisha akamenya n'uwo bavuga n'uwo ari we nabandikira nshiye kuri nabandikira nshiye kuri iriya konti yanyu ya konti yanyu ya voice of africa nani ijwi rya amerika ijwi rya amerika
ijwi rya amerika noneho nkabacaho noneho nkabaha amakuru afatika mukazadufasha cyangwa ugatanga inomero yawe ubwo ukayiha veniste hanyuma akagira akaza kontakiti nimero yanjye ni iyi ngiyi ubwo nayimuha nayo akareba
icyo nzi ntabwo nahamya ngo yagufasha mu gihe runaka kubera ko abantu ni benshi cyane bisaba kandi bisaba ingufu urabizi bisaba ingufu bigasaba n'igihe bisaba ingufu n'ubwitange rwose cyane n'ubwitange rwose turanamushimira cyane kuko njya numva abantu baba bahuye na n'abo baburanye nkumva ibyishimo baba bafite nkavuga ni rwose ni ukuri mujye imana ijye mwongerera umugisha awumusabire njye ku giti cyanjye n'abandi
urakoze cyane akora ibyo ashoboye byose yagira amahirwe nyine nk'abo bantu bakaboneka urumva ntihabura kuba ibyishimo nyuma y'imyaka myinshi cyane abantu baraburanye cyangwa batazi niba bakina baba agomba gukora ibyo nk'umuntu imana nayo igakora ibyayo nta kibazo rero tukabimushimira turabakunda cyane rero kandi kuraje rwose natwe turabakunda mukomereze aho kandi umunsi mwiza
yego yego umunsi mwiza namwe yego reka rero dukomeze na ka karirimbo nadiya yijeje siriro muvunyi namwe mubonereho mukomeze kuryoherwa n'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
So fresh, so clean. Love me in and out. I'm feeling lean. And I'll be down now. Anytime you call me, I'll be down. I'll be down. Because I love and I love and I love and I love you only. Because Cause I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly with you, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love in your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now. Yeah, I'm on your wave right now. Oh, oh, oh, oh, yeah. If not you, then I don't wanna know. I don't want no story. Day and night it's unconditional. Got me living softly. Yeah, yeah. Don't me judge yeah. Don't me tender. You know you love turn me up like Nepa. Anything you want and I'ma do whatever. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now. Yeah, I'm on your wave right now. now. Yeah, yeah. You know you love turn me up like Nepa. Anything you want and I'ma do whatever. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now. Yeah, I'm on your wave right now. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Said don't me judge ya, don't me tender. Don't me judge ya, don't me tender. Said don't me judge ya, don't me tender. Don't me judge ya, don't me tender. You my sugar, my honey, my tender lover. You my sugar, my honey, my tender lover. Yeah, you are my sugar, my honey, my tender lover. You my sugar, my honey, my tender lover. Why would you just open your mouth and say something? Yeah.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ni radiyo yanyu ikiganiro muri isanga tubibutse ko iki kiganiro mushobora kugikurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu abari i kigali mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi abari mu burundi ijwi rya amerika muraryumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice icyenda ikisoro dusubire ku murongo wa telefone turi kumwe na kingston uranyumva
yego ni na pingisoni yego hano ye komera urahagana hehe
yego tuvugana mu karere ka rubavu mu rwanda Mhm. no umeze mute
i rubavu turaho turi amahoro Mhm.
eh, kandi turabona ibintu bigenda gake gake ariko ni amahoro kabisa i rubavu nta kibazo gihari gake gake ako gake gake ni ukubera iki hari imbogamizi zihari
Eh, eh, impamvu umuntu avuga gake gake si uko ibintu biba bitagenda ahubwo gake gake ni uko Mhm.
eh, ubuzima n'ubundi biba bitagenda neza Mhm.
eh, kubera ibibazo bindi bya politiki biri hagati y'akarere biri hano mu karere hagati y'u rwanda na kongo Mhm.
Eh, urabona niya ibijyanye n'ifungwa kare ry'imipaka bituma imihahiranire y'uturere twose imihahirane n'indi n'ikindi kitagenda neza ugasanga abaturage ntabwo biri handedi pasenti mu kugenda neza Mhm.
Eh, niyo mpamvu rero nyine bavuga ngo bigake gake birumvikana ko mwebwe ubwo mwa ntimusanzwe munambuka imipaka mukajya ku- guhahira hakurya no hakuno
yego Mhm. ni ukwihangana buri natwese bizamura ngo gake gake yego ndabyumva ni ukwihangana buriya ibibazo bizashyira bikemuke hanyuma mubashe ubuzima bwongere kuba nk'uko bwari bumeze mbere
Eh, turabizi n'igitse igihugu tubamo twizeye kandi twizeye ko nacyo diplomasi yacu iri hejuru tumaze neza kubazaho kominikasiyo hanze y'u rwanda na kongo ku buryo imigenda izagenda neza ku buryo umuturage azisanga tukajya ku cyiciro cyo kuba noneho twambuka muri kongo dukoresha amajipo nk'uko kera byahoze
yego nicyo tubifuriza natwe
nuko bizaba mukoze kucyifuriza ibyiza iteka ryose yego yego ni muri inshuti zacu tu- turabakunda ntabwo twabura kubifuriza ibyiza
Oya, natwe turabakunda kandi iteka dutanga ibitekerezo byacu dufite ku ijwi rya mikara byacu dukeneye rukumbi Mm. Nuko hari ikindi wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika
Mm?
hari ikindi wifuza gusangira gusangiza abakunzi b'ijwi- b'ijwi ry'amerika mbere y'uko nakira undi mukunzi w'iyi radiyo
uravuga ikibazo oya niba hari icyo wifuza ku ku- ikindi wifuza gusangiza abakunzi b'ijwi ry'amerika niba hari abantu wifuza gutashya umwanya ni uwawe Mm. Eh, murakoze kumuha umwanya wo gutashya burya iyo ijwi rya mikara ryabaye amajwi nk'aya ntabwo tuba twirengagiza n'imiryango yacu iri hirya no hino wenda mu tundi turere Mm, dutandukanye mu gihugu cyangwa se no hanze yacyo mhm,
Eh, ariko ikikuru nifuzaga gusumba wenda gutashya ni ukuvuga ngo kubera ko tuzi neza ko twifuza amahirwe menshi yigisha mu gihugu mm,
Eh, turifuza ko tweshyurwe politiki ziba nkeya gusumba eh, kugira ngo abaturage b'u rwanda dukomeze kunezerwa nk'uko mpamya ko leta y'u rwanda itwifurije umunezero Mhm.
nicyo cyifuzo mfite kugira ngo ni ubuhahirane bw'imipaka bugiye neza kugira natwe dukomeze kubaho amahoro kabisa mhm. yego Eh, niho natakaga rero niho natakaga natakaga abavandimwe banjye bari sosani provensi kuko niho nkomoka bose aho bari hose babyumve ko natahije Eh, ndetse ngatashya n'umuvandimwe dukorana akazi bita eliya Mhm.
Eh, Akurikiye- murakoze cyane urakoze nawe eliyasi akurikira radiyo ijwi ry'amerika Eh.
ku buryo yaba akumvise ubu ngubu eliya nawe asa- Eliya nawe ndabizi ko amasaha nk'aya saa kumi cy'ikiraro baramusansiriza kugikurikirana no kucyumva Mm,
nzi neza kuba aka kanya nawe ateze amatwi radiyo nzi neza ko yanyumvise yego ariko mujye mutubwirira n'aba- n'abadamu rero n'abakobwa bajya ba- badukurikira mu bantu dufite harimo Aha.
bake cyane
ni ukuvuga ngo mu kiganiro nta agenda irimo
rwose muj- mujye mugerageza kuko nabo u- utekereza ko navuganye n'abagabo ariko nta mudamu cyangwa umukobwa wigeze azamo nabo rero rwose mujyemo batubwira ntibakiheze impamvu ni imwe niyaje impamvu ni imwe yayo yo kwikiriye ariko tutazatansibiza yo kugira ngo n'abategeko kumva kuko atanga igitekerezo cyawe atari ikibazo n'abazatinyuka ngo bamubakira mu minsi iri imbere Mm. murakoze kuzabidufashamo rwose nuko twifurije rero ibihe byiza
yego namwe tuyifurije ibindi murakoze twakire noneho ambasaderi nduwimana Nduwi uratwumva urahagana he
karamu ndi rusizi ndi merere y'urusizi mu rwanda
ko hari ibirimo kwisubiramo
ndi rusizi i rusizi nuko i rusizi hameze gute mumeze mute aho ngaho
i rusizi tumeze tumeze neza nta kibazo nuko na telefoni yawe yari- ndumva isa- itangiye kumera neza hari nuko amakuru ki wadusangiza se aho ngaho i rusizi
ngo amakuru ni meza tumeze neza turetse ko ikibazo dufite ngenda bumva neza ariko Eh, ni ni ikibazo kihe mufite ngo ngo ikibazo ni icyo ku- kwa kwahirana nyine n'igihugu cy'abaturanyi cy'u burundi cy'u kuba Burundi tutabasha kwambuka umupaka Mm. Mu- mu- hanyuma am- ni uguhahirana no no mu burundi no mu- no muri kongo se cyangwa ni uburundi gusa mwegereye bose bose harafunze Mm. yego bashobora kuba ba- aba- ababishinzwe bashobora kuba babirimo kugira ngo im- imipaka izongere ifunguke Mhm. ingaruka zi- zi- byagize zingana gute
ngo ingaruka za mbere ibintu byarahenze Mhm.
ngo buri- muri kongo by'umwihariko niho twakoraga ibintu byiza nyine tugakura imyenda ngo tugasitokeeza ibintu tukabishorayo Mhm.
ngo uru- tukabona amafaranga ariko ubu ikiro kiri kiyuma nyine cyaguraga igihumbi ubu gishobora kuba kigura magana abiri kubera kikagira ahantu tubishora Mhm. Yego.
Mm.
twizere ko bizagera aho bigasubira mu buryo mukongera guhahirana nko- nk'uko byari bisanzwe
Mm, byaba byaba byiza rwose pe byadufasha natwe mu iterambere Mm. U- ubu se mu- mu- mwebwe mureza imyaka mm, i- ihagije aho ngaho ku buryo mu- mu- mubitse ibyo mwashoboraga kuba mwakwambutsa umupaka
ibi birahari byinshi ibishyimbo imyumbati biba bihari byinshi Mhm, birusizi imyumbati irahera cyane n'ibishyimbo mhm. Ni u- ubu muri no mwi- mwihinga imvura iragwa aho ngaho mwebwe Ibi- rero imvura iragwa cyane kuko twegereye nyine Amashyamba. Mm, urumva iragwa cyane yego Mm.
yego yego yego nuko ndumva ndumva mumeze neza ikibazo ni icyo ngicyo cyo kuba mwa- mwahahirana
Ntacyo- yego nta kindi kibazo twe tumeze neza ibindi umutekano urahari Mm, ngo ni byaba cyane nta kibazo gusa turabakunda cyane ijwi rya amerika kurijyanira cyane njye natwe turabakunda Ah, s- niba ufite akanya cyangwa niba ubyifuza wasuhuza abavandimwe bawe bashobora kuba bari hakurya y'akanyaru utaba- u- u- mudaherukanye cyangwa n'abandi
Mm, mm, turagafite nta kibazo ngo hakurya y'akanyaru by'umwihariko i burundi dufiteyo umuryango twaburanye nyine icyo twabonana Mm, ngo bose nyine bumve ko ndasuhuje ngo n'abavandimwe banjye papa na mama bose baba bakurikiye yewe na bose ndabasuhuje na bakuru banjye bose mhm. bose bakuzi ku izina rya ambasaderi nduwimana cyangwa hari ayandi mazina bakuziho ku buryo bamenya u- ubashuhuje uwo ari we ngo ok izina banjyeho cyane ni ndabimana toroside nduwimana paraside
yego yego ok paraside rero nduwimana ugira ibihe byiza urakoze kandi
ibi murakoze cyane Mhm. ye ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka tubashyireho akandi karirimbo hanyuma mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika
Hey, we're making it with no casting, making more money. Mm. Iby'uko urukundo rutakibaho ni amahomvu ni amahomvu Mm. ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake okay mse mm. twemere barura karura natwe akarura tukamire reka nono mm. ndumva yu- bitagakwiye ndumva yu- Let's spread love, yeah. One time, big time, yeah. we're making love again. Yeah, yeah, yeah. One time, big time, yeah. we're making love again. Mm. This is what we do. bad energy keeps chasing nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziba kumana kuko nk'umuntu njye simba nabibasha reka da
big time ya Van Buravan twizere ko ibashimishije reka dusubire ku murongo wa telefone twakira ndayishimiye wiriwe neza Por favor, déjeme hablar. Escúcheme, por favor. Te mande la persona que fue encargada para explicarle ndayishimiye bien uranyumva lo que usted tiene que mandar. Pero usted ya se le va a dar de baja.
ntabwo arimo kutwumva sinzi ibyo arimo ndayishimiye turaza Yo había ko hablado con usted, me dijo que todo este año.
Y se le dijo, no, señor, en ningún Óigame, momento.
óigame.
ndayishimiye uratwumva Eso es falso.
Usted me había dicho que todo este año. Bueno, yo me fui, yo me fui a reka turebe ko hari undi uza hafi kugira ngo tuganire Ah, muri iki kiganiro twabahariye umwanya wanyu kugira ngo mutugezeho amakuru y'iwanyu mu kanya turagaruka
Sweet home, Chicago. All right, listen up now. One and one is two. Two and two is four. I see my brother Jake coming through that back door. Come on, baby, don't you wanna go back to that same old place? Sweet home, Chicago. All right, let's hear it now.
Three and three is six. Six and three is nine. Baby, you know you got the micro skill. You look so fine.
Baby, don't you wanna go back to that same old place? Sweet home, Chicago. Let me Tom Murphy.
ku murongo wa telefone hano kuri radiyo ijwi rya amerika muri kiganiro murisanga turi kumwe na buraka izina ryawe Halo?
ndivuze neza
Eh, izina ryanjye sikinye kurivuga kubera ko ari kuri radiyo ne
Mm, nta kibazo
eh, Eh, u- urahagana hehe
mu- mm, ndi mu gisagara cya bujumbura ahitwa muri kamenge ku ibarabara rya cumi na gatanu ni uko mukamenge mumeze mute
Eh, mu kamenge tumeze neza ariko ikibazo gihari nyine ni cya kindi ibijyanye n'ibitoro inzoga zirabura Mhm.
Eh, muri ino minsi niyo turibaza none ko Garugi kera yahoze ikora inzoga zitaboneka hose mu gihugu Mm.
ubu se- ubu se yabuze ubushobozi bwo gukora kugira ngo abarundi babone inzoga bose cyangwa hari ikindi kibazo kiba kibitera In- izo inzoga uravuga ntazihari cyangwa zirahenda kubera inzoga ibitoki nta zihari inzoga nta zihari kandi nubwo zibonetse zirahenda rwose Eh, hashize igihe kingana iki se mwarazibuze
harashize igihe kinini cyane nk'amezi agera kuri atanu Mm. ariko izo, Eh, ariko- izo mukeneye murazibona ariko ushobora kuba barashatse Inzoga- kubagabanyiriza kugira ngo munywe nkeya
ya ntabwo tuzibona kubera ko hari bamwe abantu baba bafite amahoteli baba bafite amadina muri burarudu ugasanga bagiye kurondera nk'inzoga ku mamega cyangwa ku madepo bakayabura kandi basanzwe bafite amadini Mhm. Bababwi- bababwira ko ikibazo ari ikihe
nta kibazo na kimwe bavuga ahubwo bakubwira nyine ko umunsi inzoga zitaboneka Mm.
Mm.
Hmm. Ubwo ndu- ni- ni ni- ni ukwihangana ku- ntabwo nzi iki- iki- ikibazo uwo umuntu yakibaza ubwo ni ukuvuga ko abakora bizinesi z'inzoga batakibishobora Ye, nda- ndumva umuvandimwe w'i bujumbura mu kamenge telefoni yicitse reka noneho twakire frank frank wiriwe
Niriwe neza madamu yego yego urahagana he
ni mu teritwari ya nyiragongo ni ku birometero cumi na bitandatu n'umujyi wa goma aho ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nuko nuko mumeze mute aho ngaho
aha tubayeho mu buzima butari bwiza cyane bitewe n'inyeshyamba z'iterabwoba za emu ventura zishyigikiwe na leta y'i kigali ah, ziri kuzana umutekano muke hano muri aka karere ubwo impunzi turiho nabi muri make mbere gushimba mbashimiye radiyo muri rusange ku mwanya muduha kugira ngo tuvuge eh, ibyiyumviro byacu mbere kwanza maje kubashimira madamu murakoze nawe kuba mudukurikira Mm, nuko ba muri make twabatuma kuba ba, nabatuma kuri nabatuma ko mwe muri abanyamakuru babi babigize umwuga iyo mukora nka bino biganama muzi impamvu yabyo muri make leta y'i kigali ihakanaga yivuye inyuma ko idafashaga emu ventura ariko twebwe abaturage tugenda ahari guverinoma tukagenda n'ahari eh, n'ahari ahinyeshyamba ziri Eh, iyo ufite ikarita ubwo nagiye muri congo ugendaga hose bakoze uvuye he ukavuga ngo njye gushaka ubuzima njye gushaka akazi gutyo kugira ngo abana bajye cyangwa se ibintu bigiye guca na gutya niyo mpamvu ariko tuzi ukuri muri make im- eh, iyo urebye ubona abasirikare bari hano ari abanyarwanda bari kuvuga ururimi rwo mu rwanda kubera ururimi rwo mu rwanda no guhana muri congo biratandukanye kandi n'imyanya n'imyambaro ziratandukanye noneho twabasaba nka radiyo mpuzamahanga ivuga donc abantu bakumva ivuga rikijana mutubarize umuvugizi wa gisirikare w'u rwanda ko ahakanaga kandi ibimenyetso bihari ijana ku ijana iki madame munyamakuru A- ariko aba- bara- yego barabihakana barabihakanye bivuye inyuma nk'uko bivuga Ah, kandi ururimi hara- hari abany- abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho ngaho muri kongo ariko
nani madame munyamakuru I- ikinyarwanda ndi kuvuga n'icyo hakurya iri mu rwanda kiratandukanye yego turi ku mupaka ariko biratandukanye cyane kandi n'abasirikare bari- ubu uri kubona hano muri emuventura ni abanyarwanda bwite ni abanyarwanda bwite kuko nitwe tuzi abakongomani n'abanyarwanda ubwo sibura wenda sinzi aho uvuka ariko wayoba abantu bari ku mupaka bw'u- bw'u- bw'igi- bw'u- bw'igi- bw'igihugu cyanyu nabo hakurya buriya wabayoberwa weho Iye, u- ubwo ni- mwe mwe muhari ni mwe muzi ukuri ni nayo mpamvu tuba twabahaye akanya kugira ngo muvuge ibitekerezo byanyu Ah, gusa uyu mwanya uradushiranye twizere ko ibyo bibazo urimo uvuga bizakemuka vuba hanyuma mukongera kubaho neza mukagira amahoro abantu bakabana hakurya no hakuno bakabana bya kivandimwe reka rero tushimire abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na Nadia Taha namwe mwese abaduhamagaye mukaduha ibitekerezo kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire ibihe byiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi amahoro iwanyu no mu banyu